abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi dusangira ijambo dusangire ijambo dusangira ijambo ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro za radiyo ijwi rya amerika ni eric bagira ubusa ubasuhuriza i kigali mu rwanda ikiganiro cya none cyakomeje kwibanda ku murundo w'ibibazo bishingiye ku kwimura abatuye mu midugudu ya kangondo ya mbere iya kabiri na kibiraro ya mbere mu kagari ka nyarutarama mu murenge wa remera mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ni mu gace karimo ubucucike bukabije bw'amazu aciriritse kandi benshi mu bahatuye bari mu buzima busa n'ubutangaje kubera imiterere ya hamwe muri ho aha hari harahawe akazina kabanyahe bitewe n'iyo miterere nakwibutsa ko iki ari ikiganiro cya gatatu dusangira ijambo ibagejejeho kuri iki kibazo dusangira ijambo ebyiri zabanje zibanze ku biganiro byabaye hagati y'abahagarariye abandi mu bagomba kwimurwa ndetse n'ubutegetsi bw'umujyi wa kigali ni ibiganiro byabereye mu nama yo ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa munani ku biro by'umurenge wa remera ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bukoresha iyo nama bwavuze ko bwifuza kumenya amakuru yimbitse ku kibazo meya marie chantal rwakazina mushya mu mujyi wa kigali yavugaga ko atarazi ikibazo asaba ko bamuha amakuru nk'uko mwabyumvise mu biganiro byatambutse mbere igice kinini cy'abagomba kwimurwa kirifuza guhabwa ingurane ikwiye y'amafaranga bumvikanisha ko rwiyemezamirimo ugomba kubimura afatanije n'ubutegetsi ngo habayeho icyo bita itesha agaciro rikabije ry'imitungo yabo baravuga ko kubera impamvu bisanze benshi muri bo bazahabwa inzu y'icyumba kimwe izwi nka shamburete bigatuma basanga bisa n'ibidashoboka kubera umubare munini w'abagize imiryango niyo mpamvu mu bagomba kwimurwa barimo ibice uko basaga igihumbi magana atandatu bose hamwe barimo abasaga magana ane batanyuzwe n'igenagaciro bahitamo kugana inkiko mu byo baregeye basaba harimo guhabwa ingurane ikwiye y'amafaranga hari kandi abasaga mirongo itanu bemeye kuzahabwa inzu undi mubare utazwi ukubiyemo ababuza yo gukoresha igenagaciro rivuguruza irya rwiyemezamirimo ababuza yo kwishyura umunyamategeko mu nkiko n'abandi aha mu bagomba kwimurwa hari undi mubare nawe utazwi babaruye ugomba kuzahabwa amazu yo guturamo nyamara amazu bafite aho nyarutarama barayakodesha bagatura ahandi hantu bagashingiraho basaba guhabwa amafaranga kuko ngo izo nzu bahabwa basanga batazigiraho uburenganzira busesuye mu biganiro byatambutse mwumvise ko ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bwifuza ko habaho ibiganiro byaba na ngombwa ikirego cyageze mu nkiko kikavanwamo bwizeje ko nyuma yo kubona ayo makuru bugiye kuyasesengura bukazatanga igisubizo na n'ubu kigitegerejwe ni mu gihe hariho abagitsimbaraye bavuga ko guhabwa inzu batabikozwa muri ibyo biganiro twabumvishije icyo abahagarariye ihuriro ry'imiryango itari iya leta bavuga muri make bavuga ko imanza zitari ngombwa ahubwo ko ubutegetsi bukwiye kwegera abimurwa umunsi ku wundi bukabaganiriza bubereka inyungu zo kwimurwa n'inyungu zo kugira umujyi usukuye bwana jean leonard sekanyange uvugira sosiyete sivile yanabwiye dusangire ijambo ko bazakomeza gukora ubuvugizi kuri iyi ngingo ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda pes imberakuri naryo ku ngingo yo kwimurwa ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange mwumvise ko rivuga ko byagakozwe mu mucyo nta ruhande rubangamiwe dusangire ijambo imaze kumva ibyo byose cyane ko ibiganiro byabanje yabikeshaga inama yo ku itariki zirindwi z'uku kwa munani yabereye ahatari ikibazo nyirizina ntiyahagarariyeho byabaye ngombwa ko imanuka hari ikibazo maze yibonanira n'abahatuye niyo mpamvu muri iki kiganiro ijambo ryahariwe abatuye banyahe murumva ababuze amafaranga yo gusubirishamo amagenagaciro murumva abatunze amagenagaciro atandukanye yakozwe na rwiyemezamirimo umunsi umwe ku mutungo umwe murumva imiryango igiye ihuriye ku cyangombwa kimwe kandi irenga umwe kandi harabaruwe umuryango umwe ugomba kuzahabwa inzu muranumva abahafite amazu batahatuye ahubwo bayakodesha
kavukire batutwawe kamwimuke abimukira baje bukeye bwaho asesekara bifite babimukira barapima barabara barasinya baguteza igikumwe izo mpande zose murumva ibyifuzo byazo ikaze mu kiganiro dutangiye dutembera i nyarutarama kangondo ni iyihe
ka nkono ya mbere n'iya kabiri iya mbere ni guhera ku uru- urabona uvuye kuri kaburimbo hirya aho wahereye iraza ikageraho akagari kare eee oke
nirwo rugana reba ikibiraro n'iyi
aha hose aho hose se ni umuntu umwe ugomba uyu kuhagura nguyu ni umuntu umwe hose ndibaza buri muntu iyo atashye nijoro amenya iyo ataha hano ko mbona Mm. abantu bababariye n'ubwo muvuga ngo barabibye ni n'abahanga
oya hari n'abo bahaye ibihumbi mirongo irindwi y'amanyarwanda nk'ingurane se uwo se si ihame ko yahita ajya muri iyo nzu n'ubundi hari icyo yarenzaho ahubwo yari agiye no kwiyahura mufite hano maze uba afite igipangu kingana n'iki akagumya mirongo irindwi iyo nzu ukajya bundi noneho wajya kubaza ngo ba- ba- ngo ngo bibeshe icyo nari ndimo nibaza utu tuzu ukuntu tumeze n'utuyira turimo kumenya aho utaha nijoro ubu ntabwo bamwe mujya muyoba
ntabwo wayoba kereka uje uri umushyitsi
aha ni kwande kwa joseph eh aha ni wawe tubwire harangana gute hano iwanjye harimo inzu y'ibyumba bibiri na salo urabona ko harimo n'iyi shambo leta nahaye umuhungu wanjye
iyi ni umugabane wahaye umuhungu wawe aha ni umugabane nahaye umuhungu wanjye afitemo n'umugore ubu ngubu ubwo shamburete shambo leta nasi bayibayemo bate umuntu ahita abyibaza nabyo eh none se ubundi umuntu umusore akodesheje shamburete cyatuvuga ko atazana umugore mu bushobozi bwe afite kubera iki utabashije kubarisha nk'abandi bose ntuzane umugenagaciro impamvu ntazanye umugenagaciro bari batanze iminsi icumi nsanga narakererewe icyakora wenda tubonye nk'amahirwe akaba ati noneho wenda abantu bakerewe kongera gusubirishamo byo numva nabikora baduhaye nk'andi mahirwe tugasubirisha wowe wowe bari bakubariye angahe bari bambariye miliyoni imwe
kubiseka
birasekeje none se nimba naravuye mu cyaro ngurishije isambu yanjye kandi aho nayigushe ko arenze n'iyo miliyoni imwe nkaza nkagura hano hano ntaguze ibihumbi magana cyenda kandi nahaguze muri bibiri oya n'umunani nkaza nka- nkagura ibihumbi magana cyenda ubu ino saha bajya kumbara akambara miliyoni imwe ubwo ibihumbi ma- umuntu acuruza ibihumbi magana cyenda kuva bibiri n'umunani biracyari ni- yungutse ibihumbi ijana byonyine ntaho mbwire ibindi byo mbona nyine kutari ukubara hari kwari kugira ngo bacemo gusa sinzi kuki utajya noneho mu nzu bari kukugendera no kubera iki impamvu ntajya muri iyo nzu bari kungenera rero nkurikije ah, ah, agaciro k'ibyo bambariye iwanjye birahwana na shamburete Aba- abana banjye barindwi n'abuzukuru batandatu noneho mfite n'umukazano uba muri muri iyi shamburete nakweretse y'umuhungu wanjye ubwo aba- abo bantu bose umuryango ungana gutyo nawujyana muri iyo shamburete bangeneye Eh, birasa n'amayobera
icyangombwa cy'ubutaka kiri kurinde cyangwa cy'ubutaka kiri kuri njyewe umuhungu wanjye banze kumara uko ari kuko nari namuhaye umunani mbabwiye ko namuhaye umunani bo baranga ngo ubwo urugo ni rumwe ubwo nyine bari babaruriye hamwe no kwanga iyo miliyoni nayigabana n'uwo muhungu wanjye bari- bibaye ngombwa ko hari bari n'amafaranga sinzira ahubwo nubwo iyo miliyoni aho nayijyana urumva n'umuryango ungana gutya ahubwo icyarutana bwa ngo mufate nimba mushaka kunyambura ibyari ibyanjye mukabijyana ubusani mu bijyane kuko miliyoni ntaho nayijyana n'iyo nzu yanyu shamburete muvuga nawe sinayemera nawe ntacyo yamarira waje muri kigali uturutse he iwacu ni bugesera kuruhuha bugesera hari amasambu kandi haragenda hatera imbere kubera iki ahubwo uza muri kigali nakubwira ngo ubu isambu yanjye nagurisha ukuntu ingana yari nka hegitari ebyiri ntabwo nzi uko bizagenda ariko se wisanze muri iyo nzu bakugeneye byagenda bite oya nayibarekera wasubira bugesera byagenda bite ntabwo naba inzererezi nawe uri mu bakererewe uri mu babuze amafaranga uri he ngewe nta kintu na kimwe nigeze nkoresha kubera ko umuntu twari dusa nk'aho dufatanyije afite icyangombwa cy'ubutaka ngewe nari nsa nk'aho mwometseho arabarisha abarisha avuga yuko ngo ari shamburete igihe cyo gushaka kontere egisipiritize ngo nyikoreshe nsanga nta mafaranga mfite kandi ibintu byaba biri kwihuta bavuga iminsi icumi igomba kurangizanya n'icyo gihe cyo gukoresha kontere egisipiritize ndabyihorera rero kugeza n'iyi saha bazaze basenye ubundi nikomereze wikomereza uravuga iki kwikomereza ni uko na n'ubu n'izi saha nje nta cyangombwa nari mfite uwo turi kumwe rero we aragifite noneho ubwo igihe cyo kugira ngo nge baze bandebere ahubwo nje banyomeka kuri we ubu ni ukuvuga ngo ntaho nsa nkaho mfite iyo uvuga ngo bakomeka kuri we mupfana iki mwaraguze bimeze bite?
twaraguze mwaraguze angahe mugura twaraguze nahaguze magana atatu mirongo itanu ryari bibiri na rimwe wari uvuye mu cye cyaro igisenyi none ntabwo wabonye amafaranga yo Yo- gukoresha kontere egisipiritize Eh.
ntiwabonye nayo kwishyura umunyamategeko wo kukunganira mu nkiko oya ntabyo nakoze wafashe inzu inzu se nayifata gute kandi wumva yuko byanga bikunda nanjye hameze nk'aho leta yahijyaniye ku buntu niba baravuze bati ufite icyangombwa cy'ubutaka niwe ugomba kuba ubwo butaka bumwanditseho na n'ubu twese ni mu rugabangabo nta kintu turamenya gifatika nta makuru dufite njye nakora iki se ariko n'ahantu hari ubuzima bubi tubwizanye ukuri sibyo ntabwo hari ubuzima bubi kubera ko turahabaye kandi nta n'ikibazo dufite yego bigaragara nk'abayobozi bavuga bavuga ko atari heza ko abana bacu barwaye bwacya ariko abana bacu mu bigaragara nta bwacya barwaye kuko turakora tukabasha kuhaba ndetse mporana nibazaho nkavanitse abayobozi dufite ku iki badutekereza nabi babiterwa n'iki kandi ari twe tuba twagizemo uruhare rwo kugira ngo tubatore batuyobore ariko bakaba bad- batadukorera ibitunyuze nk'abaturage amafaranga yo gusubirishamo ko atagera byibura ibihumbi ijana kuba uri muri kigali udafite ibihumbi ijana mu mujyi wa kigali ni- bisobanuye ikindi kintu urashobora kuba udafite ibyo bihumbi ijana ariko njya akazi nkora nubwo ntabona ibihumbi ijana na bitanu ndabishoresha abana banjye bakarya bakabaho ntabwo bashobora kuguha izo miliyoni bakubariye niba ari eshanu cyangwa ari eshatu zikagupfira ubusa nabyo ubitekerezeho ndabyemera ariko ngiye ku gitekerezo cyanjye aho kugira ngo nk'iyo nzu ya shamburete nakwirwamo n'abana bya- banjye byarutwa ukambaye amafaranga wambariye nkajya nkajya mu ntara nkajya gushaka aho ntura nkatuza n'abana banjye
warahunze wibuge kwiremera umujyi ukawureba iyo kure hakurya ku matara gucira amarenga wowe ntubimenye ntabwo byateye kabiri kateripira riragaruka ubwo insinga z'amashanyarazi ziba zaje zikwihaniza nguhegereye wapfa mazi na telefoni ikunyura imbere ubirebesha amaso uraye uri bwongere mm, kwimuka
mvuye kuri aba bavuga ko ibibazo byababereye isobe nakomeje ku baturanyi uyu mubyeyi nawe yabwiye dusangire ijambo ko imitungo ye yateshejwe agaciro wenda nawe ugereranyije nk'uko ubibona njyewe mfite metero makumyabiri n'eshanu ku icumi ngera hano hepfo ariko bampaye miliyoni ebyiri ubwo ngubwo nawe wenda nk'umuntu ugereranyije ubwo narabariwe nateshejwe agaciro k'ibyanjye ntabwo bishobora gufatwa nk'aho ariko gaciro n'ubundi ntabwo ari agaciro k'ibyanjye bampaye nyuma hari abagiye bahitamo kugana inkiko abandi bakazana abakorera igenagaciro we bimeze bite
yewe mu bantu bakorewe igenagaciro nta bushobozi nayo mfite ubundi baje kumbarira mfite ikibazo cy'uburwayi mfite n'ikibazo cy'abana bagiye mu ishuri noneho ngewe mbura ubushobozi bwo gusubirishamo birangiye baduha iminsi icumi irangira nkiri muri icyo kibazo abasubirishije muri bo basubirishamo ngenda sigara birangiye rero nandikira ubuyobozi ntaho ntageze mu- mu- mu guhera ku murenge mbabwira ikibazo cyanjye ariko naje gusubizwa n'umurenge ngo bw'ubusabe watanze ngo twabonye ngo usa nkaho wemeye ibyo wabariwe icyo gisubizo bansubije wabasabaga iki nasabaga uko bampa uburenganzira nkasubirishamo cyangwa se iriya minsi icumi bakayongera umuntu akabona ubushobozi bwo gusubirisha wowe ubwawe wigenera nk'amafaranga angahe ugiye kugurisha tuvuge ugiye kugurisha ngewe ubundi nari nabariwe miliyoni makumyabiri noneho baduha ibipapuro bibiri hari igipapuro cya orojinari na fotokopi ubwo bakajya baduha fotokopi bagasigarana orojinari fotokopi yacu yandikishijweho agaciro k'amafa- k'imitungo yacu n'intoki fotokopi hari hariho angahe fotokopi hariho miliyo- miliyoni ebyiri orujinari hariho makumyabiri ariko ntabyo baduhaye Mm, wamenye ute noneho ko hariho makumyabiri kandi utarabibonye abantu bari- bari baje kubitanga bo ubwabo barabifataga bakagusoma byari bifatanye bakaguha icyo hejuru bakagusigira icyo hasi none rero wabuze ubushobozi bwo gusubirishamo ubura ubushobozi bwo kwishyura umunyamategeko Eh.
bizagenda bite mwadukorera ubuvugizi tukisanga mu murongo nk'uw'abandi tukabona agaciro tugasubirishamo se cyangwa nabo nimba ari abantu babona ko natwe tugomba kugira uburenganzira ku mitungo yacu bakaza bakadusubiriramo imitungo yacu tu- natwe tukanyurwa nsobanurira ahatari iwawe ahari iwawe ni aha hose ubona ni iwanjye noneho uru ruhande umuhungu wanjye namuhayemo umunani ariko hari indi nzu inyu- inzu iri inyuma abamo hano arahakodesha amafaranga nawe akamutunga
ariko gukodesha hano nabyo bibwira abakurikira radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo ni ibintu ushobora kuvuga ngo harakodeshwa ariko uburyo hateye nanone umuntu akaba yabyibaza gukodesha bigenda bite mwumvikana gute Ni ukuvuga ku ngo- biciro cyane ni ukuvuga ngo nimba ari inzu i- i- y'icyumba na salo araguha ibihumbi makumyabiri na bitanu nimba ari shamburete kandi murabizi ko abantu batanganya ubushobozi shamburete tuyikodesha ibihumbi cumi na bitanu
muracyateze amatwi ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho tuganira n'abaturage b'i nyarutarama mu mujyi wa kigali ku bibazo bishingiye ku kubimura muracyari na ehk bagira ubusa mu gihe igifatwa nk'ihame kuri rwiyemezamirimo ari uguha inzu aba agomba kwimurwa nk'ingurane reka twumve abafite amazu i nyarutarama bayakodesha batahatuye icyo bavuga kuri iyi ngingo aha hantu wahubatse ryari muri ibihumbi bibiri na kabiri nari nyiri umusore nyine nkibasha gukora cyane ubu ufitemo abapangayi bangahe Eh, harimo abantu batatu ubwo binjiza angahe Ah, amafaranga binjiza yo ni makeya kubera kuko nawe urabibona ariko ntabwo hahoramo mirongo itatu byanjye wowe uba hehe njyewe nkunda kwibera mu karere ka rulindo niho nubatse Mm, nabonye nkuze ndavuga ngo ibyayo byose ntabwo nakomeza kuguma muri uyu mujyi nyita ko nigendera rero njya kubaka aho ngaho i rulindo niho ubundi umuryango wanjye ukunze kwibera haje rero gahunda yo kubimura Eh, gahunda yo kutwimura nyine ni byiza nk'uko wenda babidusobanuriye ikibazo nkanjye kuko nahabaga mu mujyi nkora ubu nkaba nkuze njyewe ibyanjye byaba byiza rwose numva nta kibazo banyima ariko bakampa amafaranga kuko bavuga kuduha amataje mfite nk'abana batandatu ntabwo najya kubazana kandi nabashe no kugura ikindi kibanza ngo mvuge ngo nimo ngiye kongera kubazana ngo batuzemo ariko bamuha amafaranga nashoyemo nka hano kuko njye numva nta kibazo njye byaba- naba mfite wari wahaguze angahe nari nahaguze miliyoni imwe na magana arindwi ni kera nta nzu yari ihari imitako mavugurura urabona uko nahagize gutya nawe ubu bagiye kukubarira bakubariye angahe bambariye miliyoni enye kandi ureba ukuntu nahakoze nta kintu mpagwana n'ikintu na kimwe cyari gihari niba nkumva neza rero uhagaze ku kuba baguha amafaranga ariko bishingiye ku kuba n'ubundi baguhaye inzu ari uko ufite indi ubamo nicyo kibi- nta kibazo nyine kuko mfite indi nubatse nyine numva ubwo ni- n'ayo mafaranga wenda ari make bagiye batubarira ariko ibyo byose uko nshaje urabona nahubatse ndi umusore kumbwira ngo ngende noneho njye kuba ngo muri etaje bagiye kunyubakira ntakibasha gukora nta n'icyo gutunga mfite nayo nsigaye ntunga n'utuvamo hano urumva kuko ubwo baba ari nko kumuhotera ngewe kuba ufite amazu hano ariko utayabamo uyakodesha muri nk'abangahe Eh, eh, turi benshi cyane urabona nk'abantu bose bubatse hano benshi abasore barimo ni bakeya abahubatse twese turashaje twari dukwiye iki inguranwe y'amafaranga noneho umuntu akabasha gukora iki kwikora imishinga imuteza imbere ishoboye ayo mataje wenda bavuga ari nk'abantu b'abasore byakumvikana ariko natwe turashaje tuba dukeneye amafaranga kugira ngo twi- turebe natwe uko twiteza imbere kuko twakuze ahandi hantu dutuye wese uri ku ruhe ruhande wasubirishijemo warareze uri ku ruhe ruhande Eh, nasubirishijemo kuko ijyana agaciro bangeneye ntabwo nanagemeye ugera agaciro waje yagennye angahe muri miliyoni enye bari bakugeneye mbere yarengeneye miliyoni umunani na magana cyenda yakubye kabiri ararenze Mhm.
Ah, okay.
dusangira ijambo yanegereye umwe mu bafashe iya mbere mu gutanga ikirego arega akarere ka gasabo kubera ko ngo imitungo yabo yateshejwe agaciro bwana jean dodiye shikama yatangiye adutembereza iwe mu rugo kugira ngo urayibone inzu uko imeze iraserimutse urabona izi nzu n'izo nkodesha tugende no hirya urebe imbuga yose ishashe amakaro urabibona aya nayo ha- ni amazu nkodesha ibikoni ngwino urebe iyi nayo ni iyindi nkodesha mbese igipangu cyanjye ni uko giteye wowe ukavuga ko byapfiriye ni igenagaciro nk'uko nabivuze n'ubushize abana baje kubarura imitungo barabaruye akantu ku kandi nta kintu batanditse kuko babyandikaga ubireba ariko mu kugena agaciro niho habaye ikibazo nk'ubu iyi nzu zibona uko zimeze zose ndaza kukwereka igenagaciro bampaye ibi bisenge inzu zanjye ntizigira ibisenge ntizigera purafo aya madirishya urareba urwego ariho nta madirishya inzu zanjye zigira inzugi zikinzemo indani wazibonye ibaze nawe ruriya rugi ubonyemo indani bahaye ibihumbi umunani atagura n'iserire itesha agaciro rikabije rwose hariya unyibukije bari bakubariye miliyoni zingahe hamwe n'itekinika ryari ribirimo babanje kuzana igenagaciro rya miliyoni makumyabiri n'umunani ndabikwereka kugira ngo ubone ko ibintu tuba tuvuga atari ibintu tubeshya hashize icyumweru bazana irindi ririho miliyoni mirongo itatu ndayabona ayo magenagaciro yombi ndayafite bigaragara ko hari n'irya mirongo itanu n'irya mirongo inani kuko iwanjye urahabona uko hameze nzanye umugenagaciro ahagenera miliyoni mirongo itandatu n'imwe nabwo sinabyishimira ariko nta yandi mahitamo nari nsigaranye ibiganiro biheruka wabonaga ko ahanini barashaka ko mutajya mu nkiko ariko bakaganisha ku mazu ubundi ikintu gikomeye cya mbere eh, cyatesheje uriya mushinga waba agaciro ku baturage ntitesha agaciro ryabaye mu igena gaciro aho iwanjye iyo baza bakambarira neza miliyoni mirongo inani zanjye njyewe nibarira nkazibona nari gufata inzu iri nkuru mu zindi n'ubundi niyo bangeneye y'ibyumba bitatu na saro turi abantu mirongo ine n'umunani bari bagenewe ziriya nzu z'ibyumba bitatu na saro nawe wumve agaciro mfite mirongo ine n'umunani muri iyi ntuza yose muri iyi midugudu yose yose Byo- bihita bikumvisha ko umutungo wanjye ukaze iyo bambarira nk'izo miliyoni mirongo inani zanjye bakampa iyo nzu ya miliyoni mirongo itatu n'eshanu asigaye nari kuyakira akazamfasha kuba muri ya nzu neza ntabwo twanze amazu eh, wenda ngo ni ni uko dufite imitwe ikomeye oya ntabwo amazu uburyo bayaduhamo n'uburyo igenagaciro ryakozwe byarahabanye cyane iyo biza rero kugendana abaturage bazaga kwishimira uriya mushinga ariko kubera gutesherezwa imitungo agaciro byatumye umushinga wanga baravuga bati ibyo bikeya mwatubariye abatarabashije gusubirishamo ni mu biduhe mu mafaranga tugende tujye gushora ahandi okay nyereka ku magera y'agaciro noneho yaje mbere eh, nayakiriye ku itariki esheshatu z'ukwa kane bibiri na cumi n'umunani nibwo yaje yari iriho amafaranga angahe nk'uko ubireba nshingiye ku igenagaciro ryakozwe ku butaka bwawe bufite upi iyi buherereye mu kagari ka nyarutarama umurenge wa remera ingana n'amafaranga miliyoni makumyabiri n'umunani ibihumbi magana atanu mirongo icyenda na bitanu n'amafaranga ijana na mirongo itandatu rikazashingirwaho mu guhabwa indishyi ikwiye nk'uko biteganywa n'ingingo ya mirongo itatu na gatanu y'itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange noneho igitangaje nk'uko ubireba gena aha kuri iri genagaciro rya miliyoni makumyabiri n'umunani nta nzu bangeneye igenagaciro rya kabiri ryaje ni irihe ubu?
irindi rya kabiri ryaje turebe ryaje ku matariki amwe tubanze turebe ariko Iyi yaje ku- ahangaha ni gasabo kuwa makumyabiri z'ukwa kabiri abantu bose niko byanditse n'iri ngiri ni gasabo abo kuwa makumyabiri z'ukwa kabiri Mhm, iya kabiri bitandukaniye he iya kabiri urabonayo banditse ngo nshingiye ku igenagaciro ryakozwe ku butaka bwawe bufite upi buherereye mu kagari ka nyarutarama umurenge wa remera ingana n'amafaranga miliyoni mirongo itatu n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu na bitatu n'amafaranga makumyabiri n'ane rikazashingirwaho mu guhabwa inguru- indishyi ikwiye nk'uko biteganywa n'ingingo ya mirongo itatu na gatanu y'itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange noneho iyo bahise bangenera inzu urabibona hariya nta nzu yari iteganyijwe ariko hano bahise bavuga ngo, mboneyeho no kukumenyesha ko mu ka- mu karere ka kicukiro umurenge wa kanombe akagari ka busanza hateganyijwe inzu yo kubamo nk'ingurane y'ubutaka bwawe ifite agaciro kangana n'amafaranga miliyoni mirongo itatu n'eshanu mu mudugudu mushya uzaba urimo ibindi bikorwa bigufitiye akamaro harimo ivuriro isoko inzu y'amahugurwa ndetse n'ibiro by'ubuyobozi bw'umudugudu n'umutekano Mhm. icyo nshaka kumenya aya magenagaciro yombi yakozwe mu mu gihe kimwe byakozwe mu bihe bitandukanye byagenze bite kugira ngo bize bitandukanye aho kandi- niho nibaza niba narabaruriwe imitungo n'abantu babiri oya wowe tubwira ahubwo njye nabariwe n'umuntu umwe ariko mparubwa amage n'agaciro abiri kandi atandukanye valeri nk'uko ubibona se si akarere kabimpaye nta kuvuga ngo hano muri baniye hari ahantu ufite ni imitungo umutungo ibiri.
umwe ok upi iragaragara neza si UPI.
ngombwa ko nyivuga dore ngiyi iherwa na mirongo itanu n'icyenda hariya dore ngiyi n'ahangaha iherwa na mirongo itanu n'icyenda noneho reba no kwijya n'agaciro urebe ko hari aho bitandukaniye ukeka ko byatewe n'iki kugira ngo haze amagenagaciro abiri nawe nk'ugutekinika nk'umunyamakuru ureba izi mpapuro ukuntu Ni- ni- bagiye bazikuramo hera ahangaha urebe urabona bagiye bazikuramo bakongeramo izindi bakazikuramo bakongeramo izindi uretse urabona iyi garafeza ari imwe twebwe iyo tureba ibi bintu uko byaje tubona ko hari igenagaciro rojinari rihari n'ubu riri ahantu ribitse noneho iryo genagaciro niryo bagiye bakuraho bakongera bakomekaho ibindi bintu byatekinitswe Ni- rwose ni ibintu bigaragarira amaso noneho iry'umugenagaciro wawe ri- ryo ri- rihehe Iyi ngiri ura- nk'uko ubibona ni miliyoni mirongo itandatu n'imwe ziburaho make miliyoni mirongo itandatu n'ibihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda magana arindwi mirongo ine n'atanu I- ikindi rero twahuye nacyo cy'ikibazo nk'uko ubireba hano ubutaka babubariye amafaranga ibihumbi umunani umunani gute metero kare Eh.
mita sikwaya bayibariraga ibihumbi umunani ubu jyewe bambariye ku bihumbi umunani urabibona babona ibihumbi miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu mirongo icyenda na bibiri andi asigaye yose ni ibiri ku butaka uriya muturanyi wanjye ureba bamubariye ku bihumbi cumi na bibiri magana atanu ukibaza dutandukaniye hehe ko ubutaka buri kumwe Njyewe bambariye ku bihumbi mirongo itatu uyu ha- uyu bamubariye ku bihumbi mirongo itatu ukibaza bikurikiza iki ukibaza se ibihumbi umunani ni ni igiciro cyashyizweho n'andi cumi na bibiri magana atanu cyo ni igiciro cyashyizweho n'andi kandi noneho amakuru ugiye mfite ni uko n'ubundi kontere egisperitize batigeze bemera agaciro k'ubutaka bagiye bagumishaho bya biciro bari barashyizeho hari ikibazo kuvuga ngo iriya nzu yihawe iri yonyine cyangwa se uko imeze kose ariko i- ikaba yitwa ko ari iya nka ziriya nzu iyo bazubaka ugafata inzu iwanjye urahabona gutya ukanyubakira igipangu kiri ku rwego rw'inzu yanjye hariya ukakimpa nk'ingurane nk'uko nari ntuye nta kibazo cyari kubamo ariko noneho ikindi kibazo gihita kiza hano urabona ko tuhatuye mu buryo eh, bu- buri nka bizinesi urabona imiryango ngiye mfite yose nayikweretse inyinjiriza ibihumbi magana abiri na makumyabiri ku kwezi noneho iki gipangu cyose umpaye ibyumba bitatu na salo mu by'ukuri ibyo bintu urumva nabyemera nshingiye ku ki nari mfite aho ntuwe iyi nzu ifite ibyumba bine na salo iyi mbamo urabona ko ipororonje ikagera hano iyi ifite bibiri na salo n'ubwo umuryango uca ku ruhande sibyo iyi ngiyi ifite icyumba na salo iriya ifite icyumba na salo haruguru hariya hari izindi ebyiri zifite ibyumba bibiri icyumba na salo icyumba na salo iyo ni imari nashoye gute wafata imari yanjye nashoye ukayitesha agaciro ukumva ko ari zeru ngo urangenera inzu imwe ntabwo byashoboka niho rero duhita tuvuga tuti twashoye imari umushoramari nawe ushaka ubutaka bwacu ni imari ari gushora natwishyure erega natwe hari abo twakimura birashoboka Eh, ne- nk'uko ari kutwimura hari aho tuzagera dusanga umuntu wenda afite isambu nini cyane adashoboye kubyaza umusaruro tumugurire tubyaze umusaruro bwa butaka mukavukire ntumbaze umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kandi amategeko akurengera arahari nuko atubahirizwa bene yo nibo bene umujyi reka nsoreze ikiganiro cya none kuri ibi byifuzo by'abaturage tuwukorere ubuvugizi kuko twebwe dukeneye kuvugirwa hari ahantu tugera umuntu akananirwa kuvuga atari uko atabura icyo avuga wowe kubera ko uri umunyamakuru ugende iyo ngiyo ujyana ayo makuru ujye ugenda hanyuma utukorere ubuvugizi nk'uko uba wabibonye cyangwa uba wabyumvise kuko nawe uba waje kugira ngo ubashe kugira gute kumva eh, umenye umuntu a- ikibazo afite n'uburyo cyabasha gukemura ariko njye nabonye ari ngombwa kubimura si bi- si ngombwa kubimura Buya reka Hari nkubwire umuntu
twese twishimiye icyo kintu kuko urebye vi- viziyo yo mu mujyi wa kigali urebye twebwe dutuye ahangaha ntabwo dukwiriye kuba muri uyu mujyi wa kigali kabone ko hari n'abayobozi bamwe bigeze bavuga bati aba bantu ntibakwiriye kuba mu mujyi wa kigali rwose ariko dukwiriye kuba no mu nkengero yawo cyangwa se tukaba no mu byaro tukajya gushaka mu byaro ahantu twaba bitewe n'umuvuduko w'iterambere uburyo rigenda ridusatira kandi abantu nta bushobozi dufite ibihe birimo biradusiga utavuze menshi niba ari inzu nibaguhe inzu ihwanye n'ibyo ufite niba ari amafaranga ushaka baguhe- niba ari amafaranga nibaguhe amafaranga ahwanye mfite n'ibyo inzu mfite n'imiryango itatu nkodesha n'umuryango mbamo siko bimeze noneho bintungiye abana niba bintungiye abana muri uyu mujyi wa kigali nari nzi ko bizakomeza kuntungira abana kugeza igihe abana banjye bazakurira bakabona ubushobozi nabo bagasigara bandera nka nyina wababyaye mu gihe intege zanjye zibaye nkeya niba rero bi- bitashobotse kandi tuzi neza yuko iyo wa- wabyaye uba wungutse noneho warangiza uka- hakaza ikibazo cyo kuvuga ngo nimwimuke ngo mujye muri shamburete abantu batanu batandatu ngo duteranire muri shamburete munyamakuru dufashe rwose wowe wabishobora ari wowe ari wowe wabishobora ndabashimiye mwebwe mutuye i nyarutarama mwemeye kugira uruhare mu kiganiro dusangira ijambo nshimiye n'abandi mwese mwadukurikiye dusoje tubizeza kuzakomeza gukurikirana tukamenya uko iki kibazo kizarangira ngaho mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi ry'amerika mwumvaga eh bagira ubusa naho ubutaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose